ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko mubizi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu kanya n'ikiganiro murisanga ku ruhare rw'urwaruka mu mahoro no mu biganiro bya politiki bigamije amahoro birumvikana ni mu kanya rero nyuma y'aya makuru avunaguye yo mu burundi mugezwaho na rosine munezero kandi nanjye ndabashuhuje mwiriwe neza ni thomas kamirindi rosine wiriwe mwiriwe thomas mwiriwe mwese abatwumviriza mu ntara ya bururi komine mugamba abana b'abanyeshuri babiri bari bitwaje ibigwanisho bateze imitego imiduga yo mu bwoko bwa fuso umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika fidelite yishatse yagiyeyo fidelite uratwumva
ndabumva neza hozena Eh, fidelite wotubwira uko byagenze aho muri komine mugamba
nk'abo ku nk'abo muri komi muri zone byuya hitwa ku muhabo habereye eh, uwo mutego babivuga bavuga yuko ari abanyeshuri babiri bateze eh, imiduga ya- y'ubwoko bwa fuso iyo miduga yari ifise ibidandazwa inyi- imyumbati yari imanitse i bujumbura hanyuma baraheza barayisahura amafaranga
Eh, none abo bana bafashwe ga fidelite
ego eh, nk'uko abajije intwaro urwego rwo hasi ndetse na buramatari w'intara buriya abyemeza avuga yuko umwe muri abo banyeshuri yafashwe uyu nawe akaba yiga mu mwaka wa gatanu uwiga mu mwaka w'indwi nawe yabasize
Eh, baravuga none ah, abajejwe intwaro ko ba- hari uwo bamaze gufata baravuga ico baba babikoreye
Eh, bo abajije intwaro bavuga gushika no mango yuko bibaza ko u- abo ba- abo banyeshuri bateze iyo mitego ko baba bakorana n'uwahoze ari umusirikare yaturutse igisirikare cy'igihugu uyu nawe akaba aherutse gufatwa kandi akaba yiyemerera yuko ari inyuma y'imitego yose yagiye iraba ku ibarabara ry'igihugu rnct ry'i bujumbura rigana eh, i matana niho ku bimetero mirongo irindwi uvu- uva ku mugwa mukuru w'igisagara cya bujumbura
Eh, boba bari bamaze rero ku gukora ibindi- iyindi mitego nk'iyo
ego eh, aho nyene muri zone ya vyuya hariho ahantu bita mugwingwe eh, kuva umwaka utangura iki- eh, hariho ibitero ibitego yari imaze kuhabera igera kuri itatu Eh, urakoze fidelite ubandanye kudutohoreza iyo nkuru urayidushikiriza mu kanya kari imbere
murakoze namwe abarimyi b'ikawa ibihumbi cumi na bibiri mu burundi ntibarahembwa amafaranga y'ikawa bashoboye ba- bashoye mu mwaka uheze kuri uyu wa kane abashikiranganji bazindutse kwishura ibi- ku bibazo by'abashingamateka mu ntumbero yo kurabira hamwe ukuntu igisata c'ikawa conagurwa eloge wirika neza yashitse aho iyo nama iriko irabera eloge mwe- mwiriwe
Mwiriwe neza Hozine.
Eh, eloge wotubwira abo bashinga- abo bashikiranganji abo ari bo abashikiranganji baje muri mu- kwishura ivyo bibazo
Ega abashikiranganji babajijwe uyu munsi bagiye mu nama nshingamateka mu Kigobe, yari umushikiranganji eh, w'ikigega ca leta Domitien Ndiho kubwayo, umushikiranganji w'intwari ibereye Serge Ndayiragije hamwe na Deo Guide Rurema, umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi. Bose rero babajijwe n'abashingamateka ibijanye n'ingorane ziri mu gisata c'ikawa kuva aho kigiriye mu minwe y'abikorera utwabo. abashingamateka bavuze ko matohoza bagize basanze abarimyi b'ikawa basigaye barandura igiterwa c'ikawa akagisubiriza ibindi biterwa kubera usanga ari igiterwa giteba kubera ngo camurwe kandi n'amafaranga akaba asigaye aza ari ntica ntikize muri ico gisata c'ikawa rero leta ikaba yamenyesheje yuko ubu uye uko cubatswe kubera kiri mu minwe y'abikorera utwabo hari ibitagishobora gukora nko gusahiriza ibiciro mu gihe vyamanutse ku isoko mpuzamakungu kugira ngo bice biduga kuko hari ikigega c'intega bizoza cari kihari n'ubu amafaranga yacu leta ivuga yuko ataho yaroye ari mu banki nkuru y'igihugu muga ngo ntigishobora kuza iratuma ibiciro eh, i- isahiriza mu kugira ngo igihe ibiciro vyamanutse ku isoko mpuzamakungu maze biheze eh, bice biba vyiza mu burundi gusa Ego.
ico leta yemeye kigiye gukorwa vuba nk'uko vyamenyeshejwe n'umushikiranganji eh, w'uburimyi n'ubworozi deo gide rurema ni uko hari amafaranga agera ku miliyoni mirongo itanu na zitanu z'amadolari y'abanyamerika agiye eh, gutangwa mu gisata c'ikawa kugira ngo afashe abarimyi mu bijanye no gusasira kugura ifumbire hamwe no kubungabunga ikawa kugira ngo umwimbu uheze ugende neza hanyuma leta kandi yemeza ko izobandanya ikora ibishoboka byose kugira ngo abantu bari mu gisata cy'abikorera utwabo ntibahave banigira mu menshi abarimyi urakoze cyane eroge wirika neza uratubwira ayarambuye mu mwanya uri imbere
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda rosine na bagenzi bacu murakoze murisanga urwaruka nibo banyagihugu benshi mu burundi bashaka amahoro bahora babivuga ariko se uruhare rwabo muri ayo mahoro ni uruhe nabo barashaka kujya mu biganiro by'amahoro nabyo bahora babivuga abahoze ari imfungwa za politiki se bo babamarira iki babaha izihe mpanuro umushyitsi mukuru muri iki kiganiro ni nshimirimana jean marie umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abahoze ari abanyururu ba politiki cyane cyane spf ntabariza mu gifaransa ni jean marie nshimirimana representant legal de l'association solidarité avec les prisonniers et leur famille spf ntabariza simbatindiye rero arategereje kuri telefone jean marie urahura akomeye
ndabaramugije cyane munyesha makuru nkaramutsa n'abarundi benshi bari hanze bariko baratwumviriza n'abari ngaha mu burundi nkaba ndamukije kandi n'abanyororo bene wacu bari mu mabara atandukanye y'uburundi ndaramukije kandi n'urwaruka twari tumaranye iminsi itatu mu ruganda rwo kuraba ukuntu amahoro hano mu gihugu cyacu yose atanu ndabashimiye cyane rero ko muduhaye uyu mwanya muvuze ngo muraramutsa na bagenzi banyu b'abafungwa kandi wowe uri hanze widegembya none kuki ubise bagenzi bawe
tuvuga yuko ari bene bagenzi bacu kuko burya tubiraze nyakubahwa mumenyeshamakuru umuntu wese agenda ari umwe uno munsi bajya bapfunze igituma ndabavugaho kandi byatumye dushinga ishyirahamwe ry'abahoze bapfunzwe cyangwa ryo kuraba agateka kabo n'imiryango yabo kubera nzi yuko iyo umuntu ari mu munyororo hariyo ababa bafite ibyo bagirizwa mu kirundi bavuga cyangwa mu butungane butaragira icyo bubagiriza tubita ko bagira abere hanyuma ni ukuvuga yuko kandi mu minyororo haba hariyo babyara bacu bashiki bacu bene wacu kumva ko duharanira agateka kabo tutareka kuvuga yuko ari bene wacu niyo mpamvu rero mbanje mbasuhuza kubera inzi ibibazo barimo nanjye nabibayemo wabibayemo warafunzwe nawe
egome cyane twarapfunzwe imyaka cumi ego irenga tukaba yari imvo ya politike tukaba twazira icyo nokwita navuze ko ari imvo zari imvo za politike mwarabonye cyangwa murazi yuko hari ibyabaye muri kino gihugu cy'u Burundi kuva mu mirongo icyenda na gatatu gushyika muri bibiri na gatanu aho amasezerano yo guhagarika intambara burundu abereye urumva ko aricyo gituma twandura akaba ariyo masezerano nyine yatumye twebwe abari bapfunzwe batunga imvo za politike tuvayo barapfunzwe nibyo mbere twagira tubwire n'abariko baratwumviriza yaba bari hanze no ngaha mu gihugu jewe ubwanje nyene nshimiye imana jean marie nari naciriwe ubwo gupfa nkaba nari nanaciriwe mu ibohero rikuru ry'ingozi hanyuma umunyororo duca tuza kubandaniriza aho bita ku musaga mu ibohero rikuru ryo ku mpimba tukaba twari muri izorema kuvayo kwacu tukaba twavuyeyo kubera umuhisi nyakwigendera nigisoni mandela igihe yari yagendeye uburundi yari umuhuza w'abarundi mu biganiro akaba ariwe yaje rero agendereye uburundi avuga ati kubera nawe ibyo byago byo gufungwa yari yabinyuzemo cyangwa yabibayemo ataravuga ati urugendo rwanjye rwa mbere ndarugendera mu mabohero yo mu burundi mbega ubuyobozi bw'icyo gihe bari bamwangiye ko yakwinjirayo ariko arabikoresha ingufu ze nk'umusaza azi yaharanira agateka ka kiremwamuntu atubonye rero aravuga ati agateka kabajya abantu karahungabanye ubona kuva muri iyo izorima yewe ubwanjye nayimazemo imyaka irenga itandatu ntabona izuba
nikose nkwibarije hari imfungwa nyine nk'uko babivuze ziba zizira ibyagirizo bisanzwe nk'ubujura ubusuma ariko hari n'iza politiki nk'aho wafunz- wafunzwe uzira imvo za politiki ubundi imfungwa ya politiki ni iki nyakuri
Eh, imfungwa ya politike niyiba eh, izira ibintu byabaye mu gihugu ari by'amatati ashimikiye ku mvo za politike cyangwa imfungwa ya politike tukavuga ko navuga ko ari mu migwi ibiri hari uba azira ibyiyumviro byiwe kubera nk'umuntu azira ibyo aba yavugiye mu nama cyangwa yifuza ati ubutegetsi bwa buku abo nibo twita imfungwa za politike urabona m- mfatiye kuri twebwe icyo gihe twagirizwa eh, mu- murabona yuko igihe nyenicubahiro ndadaye merikiyo ratowe yahise agandagurwa atamaze na kabiri Mm.
murumva icyo gihe abari abaforode bo bose cyangwa abari bafite ibyiyumviro bitavuga rumwe na leta wabaye umugambi wo kubashyira mu aho nakwita mu macuniro y'icyo gihe yari amabohero Mm.
dufite ibitigiri byinshi byapfiriye mu manyu- mu mabohero y'u Burundi atandukanye Eh, urumva icyo gihe niko ndavuga yuko imfungwa za politike aba ari umuntu azira ibyiyumviro bye cyangwa akaba azira guharanira agateka k'abandi ubu niwe navuga ko aba ari imfungwa ya politike jean marie hari abantu rero bifuza kuganira nawe kugira ngo bakungure inama cyangwa se bakubaze ibibazo by'umwihariko ukuntu mushobora kuba akarorero inama impanuro mushobora guha urubyiruko kugira ngo narwo rudakomeza kuzira bya politiki cyane cyane ko banasaba yuko nabo bajya mu biganiro by'amahoro nk'uko inama mwari mumazemo iminsi itatu imuyinga aba- urwo rubyiruko rwabigaragaje kuri telefone no dufite eri eri wiriwe
muri neza ni ku icyiyumviro cyawe cyangwa ikibazo cyawe
Eh, je mbanza mbanza- mbanza gutanga intererano na kabiri kiraza ari ikibazo Mm,
Eh, je nashaka ndemeshe uwo mutumire mwadutumiriye mhm,
kubera hano murundi ndabona ah, urwaruka nubwo bigoye kugira muga ndabona ko hariho durubiri siteresi ni ukuvuga rero urwaruka nubwo bwokwinjira muri politike rwoba amagabo kubera yuko barukiye urutowe abanyepolitike bashaka kwetompa ugasanga uraguye mu mutego mhm, Ese ni nacyo nashaka ndamubaze nashaka mubaze yuko ashobora ibyo bi- kuba ashobora kujya guparisipa mwabijya twumva biriko biravugwa akaba arico yobariza urwo rwaruka cyane se akaba amaze gutangwa kugira amasana mu zindi komine agenda yigisha urwaruka buryo bushobora guharanira uburenganzira bwabo
ye eri urakoze
Eh, namwe murakoze
jean marie hari icyo wamusubiza
Eh, twagira tumushimire kuko ibyiyumviro byiwe birarashe ni umuntu murumva ko afite ibyiyumviro bya kazoza keza sinamenye yuko ari umugabo nagira nsaba abandi muze murababaza ko ari abagabo cyangwe cyangwa ari bo ari urubyiruko abasore eh, ye cyangwa ari urubyiruko abasore n'inkumi ariko eriya nyimba yari umusore ni ukuri nagira ndamubwire yuko ibyiyumviro byanje eh, nagira n'abo turi kumwe mu ishyirahamwe ntabariza kuko bavuga umugani mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda ngo umutwe umwe ntiwigira inama Mm, icyo cyiyumviro cy'uko urwaruka haba mu mi- twebwe nibo tubona yuko ari bo burundi bw'ubu cyangwa kazoza k'ejo mhm, turafite icyiyumviro y'uko eh, twaranabivuze mu nama twarimwo muri iyo minsi itatu imuyinga y'uko ko twifuza y'uko urwaruka rutoba ibikoresho nawe yamaze kubyivugira urumva ko we abitahura abifata nka nkama mm, hanyuma ikindi nacyo yari avuze ati twoja mu biganiro cyangwa sinzi ko yavuze ibibera hanze cyangwa ibiriko birabera hano mu gihugu kuko n'ubu nyine turiko turavugana hari ibiriko birabera mu ntara ya muyinga mu giteranyi n'ubutihinda mm, ibyo nabyo nyine turafise ibyo twaterera intererano yacu ni uko tubona yuko aba urwaruka twebwe abantu tugeze mu myaka yo gukura tutoguma tubahenda iyo niyo nyinshi numva noba ndamuhaye cyane cyane bakamenya gusobanura urwatsi n'ururo bakamenya yuko umunyepolitike bamukurikiye ubakubwira byiza bamukurikire ntitubuze urwaruka kujya muri politiki Mm.
ariko nibarabe yuko ingaruka n'isi yose zama zigaruka ku rwaruka akaba ariko rumererwa nabi naguha akarorero mumenyeshamakuru cyangwa nongera nishyura nyine na eriya yego uramubona icyenda na gatatu hari abo bita abajedebu aribo bari ba- rwari urubyiruko rwari ruhurikiye mu ishyirahamwe rya forodebu nyine hakaba abanyepolitike baciye bafoma iyindi migwi eh, abasanze sheke n'abasanze fete Mu- muribuka ko hariho umwe yitwa eh, eh, Joseph Nzeyimana ya- tubazi ko mu ruhara rw'abasanze sheke yari yarawugizemo uruhara cyane ariko urubyiruko rumaze gufungwa hari benshi twari dufunganye yewe n'ubu bagihari bavuga ati abanyepolitike baraduhenze Mm.
umunyepolitike aragutuma ibintu ama- wewe waba wafatwa kubera atanga ubu ufise wa- ukaruhukira ku musaga cyangwa imuranda cyangwa bivana n'aho boherereye mu iryo bohero ugasanga bobo rwa rubyiruko nibwo riko rurahanonekarira amashuri kumbe wari ugeze mu wa kaminuza mu wa kabiri ugiye gufungwa imyaka irenga itanu itandatu uzasanga ibyo wari warize bitagishoboka yuko ubandaniriza muri iyo universite cyangwe mu mashuri ata- abanza cyangwa ayisumbuye tukavuga rero urubyiruko ruhabera amagabo nk'uko nawe Eliya yabivuze Mm.
numva urubyiruko ariko kumenya yuko ubu rukwiye kuba rufata ingingo ibereye ntihagire ababahenda hanyuma eri yabajije nanone atesa ati mujya mujya no mu yandi makomine y'igihugu kwigisha urubyiruko ukuntu rwaharanira uru- uburenganzira bwabo
Eh, twagira tuvuge yuko mu byo twiyemeje eh, murabona yuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu kitari gitonya naho eh, abantu bibaza ngo ah, nta bakunda igihugu bariho twebwe turi mu bakunda igihugu turitanga twa- si muyinga gusa tumaze kugira kumbe naho mwebwe abamenyeshamakuru mumaze kumenya Mm.
tumaze turafise intumbero yo kuzakwira mu maprovensi yose y'u Burundi dukoreshe urubyiruko rwarabidusavye ruranavuga ati ntibari bwabone n'ishyirahamwe rimwe babahugurira gukunda igihugu cabo cyangwe ku- ku- kuguma kuri kazoza kabo Mm.
numva rero ko dufite abadukebuye numva ivyi- twari twabahamagaye tuzi ko tuje kubigisha ahubwo nibo batwigishije Mhm.
baranatubwira ati ko batahuye yuko eh, abanyepolitike badakwiye kubiruka inyuma baba kumbe baherejeje kuba kubatuma ibi na biriya bagahita babata bashonje nibo basigara ba- ba- bahita birira indege Mm.
Yego.
bakigendera bakabasiga
bakabasiga Mm. radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri sanga umushyitsi mukuru ni nshimirimana jean marie umuyobozi w'ishyirahamwe ntabariza cyane cyane rihurikiyemo abahoze ari imfungwa za politiki ariko muri rusange ni umuryango ushaka guhu- gushyira hamwe solidarite mu gifaransa imiryango n'abandi bahoze ari ari abafungwa kuri telefone kandi dufite rugamba na bernard bari mu rwanda nagira ngo buri wese muhe ikibazo kimwe maze kugira ngo tujye tugire duha amahirwe benshi kuganira n'umushyitsi rugamba wiriwe
muraho neza
banza ubwire umushyitsi Eh.
nimba uri umusore nimba uri urubyiruko nk'uko yabisabye
njyewe na- ntuye mu karere ka gicumbi ah, mu ki- mu gihugu cy'u rwanda mu majyaruguru yego Ah, ni ukuvuga ngo nge- nge- ndi umusore ndi ingaragu sinari nashaka ndacyari urubyiruko mfite imyaka makumyabiri n'ibiri ye mubaza ikibazo kimwe kugira ngo duhe n'abandi umwanya
Eh, ikibazo njye namubaza arabona ko eh, akenshi na kenshi ibibazo muri eh, muri afurika biri kubamo bitewe n'ukuntu twavuga ko umwanzi wa afurika ubundi ni umunyafurika nk'uko alpha brondi abivuga ndamubaza eh, ni ubuhe buvugizi cyangwa se ni- ni iki bakora kugira ngo abantu biyumvemo ko bagomba gukora uko bashoboye eh, bagahangana n'umuntu wese ubabuza uburenganzira bwabo cyangwa se umuntu wese ushaka kubakanga ababwira a- ababuza kugira icyo batangaza ku byerekeye politike ni ukuvuga icyo bakorera umuntu uburenganzira bwe bwa politike buhonyonzwe
Eh, ni ibyo nshaka kugira ngo mbaze ese bo baku- ba- bamufasha iki ese iyo aramutse ahuye n'ibibazo bya politike ni iki bakora kugira ngo nibura uwo muntu abashe kuba ya- yarengana ye rugamba ndagushimiye
Eh, namwe ndabashimiye cyane murakoze cyane no na, na bernard rero bernard wiriwe
mwiriwe nawe uba- banza ubwire umushyitsi nimba uri ur- ur- ukiri mu rubyiruko cyangwa se nimba Ah, wararuvuyemo ndi mu rubyiruko ye nawe rero ikibazo kimwe
Eh, akabazo nge nari mfite kubaza umutumire mbe na mbere manze kumusuhuza Mhm.
akabazo rero nari mfite turi kubona kenshi ibibazo byose biri mu burundi ingaruka mbi zibwira ku, ku rubyiruko abana benshi nibo bari gukorerwa amabi nacyambaze iki kintu bari gukora kugira urubyiruko buve mu izo ngorane buri- durimo ikindi nacyo nka twebwe nyine ugwaruka mwatugiriye iyihe nama mwaduhanura ute kugira nyine twe kuza tu- tujya mu- mu- mu ibyo bibazo dutewe n'abanyepolitike babidutwaramo murakoze akabazo kanjye karawe ye urakoze bernard jean namwe marie murakoze cyane ye jean marie wabumvise rero n'urubyiruko rugamba ati ugize ingorane za politiki mumufashe iki kugira ngo ah, uburenganzira bwe budakomeza guhungabana mbese ahangane n'ibyo bibazo
Eh, aha nagira nibutsa abariko baratwumviriza ko imvo za politike twozitandukanya rugamba bagira ikibazo ciza Ah, politike navuze yuko imvo za politike zigoye gutandukanya umuntu azira ivyiyumvire vye n'uwo azira ingorane mbega ziba zabaye mu gihugu naguha akarorero nko muri iki gihugu cy'u burundi abantu imfungwa za politike zabonetse icyenda na gatatu urugamba eh, abyumve aho ngaho mu rwanda a- aherereye ya telefoni ari eh, ndibaza yuko kijya gihe cya mirongo icyenda na kane eh, urubyiruko rwoba ari rwo rwoba rwara mu mohe yabijya byabaye mu rwanda sinshaka kubigarukaho ni ukuvuga rero yuko kuba imfungwa ya politike cyangwa gukina politike navuga urubyiruko ru- turafite indero mu kirundi twavuga ngo dukurane indero yo ku ziko ubwa mbere no kubanza kubaha abayobozi kuva ku wo hasi gushyira ku wo hejuru hanyuma u- u- ntiwangirize ibintu bya bene byo bya barundi cyangwa bya uriya n'uriya icyo gihe ubu twebwe twamaze gutoza muri ntabariza tukamenya yuko muri ubu wafashwe kuva ukiri muri pa- eh, muri polisi gushyika muri parike niko ndavuga mu ma- aho tuba twamaze kwinjira muri digisitiri mu mbega aho turagukurikirana ariko ntitwinjirire ubutungane mu kinyarwanda n'ubutabera ko turabanza tukareka ubutabera bugakurikirana amatoza yabwo turashima n'abayobozi baba barongoye ayo maparike cyangwa ayo masentare ko dukorana neza tubabajije ino ndiko ndavuga hano mu burundi yego eh, izi- z'imfungwa baratwishyura kandi bakatureka dosiye tukayikurikirana ariko tutabinjiriye ku- mu kazi tutabateye igisure nabo Mm.
bakatwemerera yuko nk'uko turiko duharanira agateka ka kiremwamuntu Eh, nagira yo mubwira urubyiruko nigo rukwiye kuba amaso yambajije ikibazo ariko n'inyinshi yayihaye Mm.
ntibabe magabo ntibabe bamenye yuko nibo baba bagifite ubwenge buri ku murongo butarasaza cyane Mhm.
bamenya ati uyu munsi nimba naka ariwe minisitiri nanjye ejo nije nzaba ndamukiwe ntiworamukirwa kuba minisitiri uta rupfasoni ufise utubaha ufata umugenza ukamufata uko wigombeye cyangwa ugafata abayobozi bagutegeka baba mu karere cyangwa abo ku mutumba cyangwa mu ikomine ngo bafate uko bishakiye ibyo ntituzabyita politiki Mm.
banje kubwira urubyiruko ruri kutwumviriza ubwa mbere tubanze tugire urupfasoni hanyuma twongere tumenye ko agateka ka zina muntu gahera i- kuri wewe n'aka mugenzi wawe aho ngaho ni ukuri twumvise uri kurengana turasidukana n'iyonka tukagugurikirana ntabwo badufise mu gukurikirana umuntu aba ari kwahohotera hanyuma ye bernard m- m- musa na- n'abari n'abinjiye mu bibazo bya bernard uko abibajije avuga ati ingorane urubyiruko urwaruka ingorane za politiki Mwa- m- bazivamo gute
Eh, ingorane za politiki urwaruko ko ruzoruvamo ubwa mbere mpereye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi twarabwiye urwaruka yuko ah, murabona ngire mbereke mu kubitandukanya kugira bavyumve nk'uko eh, twavyigishijwe canke twavyigishijwe navuze nti urwaruka cyangwa urubyiruko ntibabanze bamenye yuko ikintu cya mbere kibarindiriye ni ishuri nimba ababyeyi baba barungitse ku mashuri ntibagende bige amapolitike bayarekere abanyepolitike nihagira ko barangiza amashuri yabo bazaja muri ayo mapolitike ariko ba- bamenye yuko bamaze kuronka itongo ryabo rijya diporome hanyuma bamaze ku- kubona yuko mm, na- natanze uburorero icenda na gatatu urubyiruko niko rwaguye mu mporero n'ibi ngibi biriko byabaye mu burundi turabibona ibi bamwe bita imigumuko cyangwa abandi bakabyita imyiyerekano imyigaragambyo urabona ko ari imfungwa urwaruka aribwo rwahasize eh, amagara menshi cyangwa ingufu nyinshi bahatakarije ingufu nyinshi ni ukuvuga yuko rero kugira bave mu tuve mu urwaruka ruve mu izo ngorane ni uko ubwa mbere turasaba yuko yaba mu biganiro biriko biraba ibyo ari byo byose batogurukumira cyangwa mu bikorwa byose biba biriko birakorwa mu gihugu hanyuma mu by'ibiganiro nabyo murumva yuko baca umugani mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi ngo iziza guhona zihera mu ruhongore nta leta yo kwijajara ngo ijye ngo iryame isinzire urwaruka atagwaruka ifise urwaruka turabona yuko haba muri mu bikorwa by'ingufu turarukenera haba mu bikorwa byo kubanguka turabikenera haba mu by'ubwenge urwaruka rurashoboye kandi twe tuba turiko turagenda urwaruka turabona ko ariko dushaka rero ko twozosigarana urwaruka ibyatunaniye ariko urwo rwaruka narwo navuze nk'itangira aha hejuru nti ntibatandukanye icyatsi n'ururo babone ingorane zose kuntu zagiye ziraba nibo zihitana niko ndabisubiramo kugira kubera bambajije yuko ukuntu bazivamo kuzivamo rero twatangiye twaratangiye muyinga tuzabandanya intara zose z'igihugu mbega n'urubyiruko ruri hanze turusangeyo tubabwire iby'amahoro urwaruka rero numva kugira ruve mu ngorane ari uko babanza bagakunda igihugu cyabo bakirinda abanyepolitike baba babi boba bababwira ibi na biriya cyangwe mbega na no mu mashyirahamwe iwacu natandukirayo naho hariho abatabereye urubyiruko eh, akarorero keza Yego, numva kuva mu- muri ibyo bintu urubyiruko cyangwa urwaruka ari uko bobona ati kazoza kacu ni twebwe nyine tugafise mu minwe yacu mu maboko yacu numva aribyo nakwicura ye bernard nanone yari yabajije ariko ibisubizo ndumva wabitanze ati urubyiruko rwakora iki koko bifatika usibye kubaha inama yego mu- mu nyifato ariko ibikorwa nyakuri ndabona mumaze kubivuga ntibige bareke gukurikira abanyapolitiki kubajya inyuma bakunda igihugu hanyuma ntabwo bazagwa muri ayo matati y- muri ibyo bibazo bya politiki nibyo hari akandi mwakongeraho mwamwongereraho
Eh, ikindi twoshaka kumwongereraho ni uko urwaruka aha ruba ruri ba- ari babiri cyangwa batatu bane baza baravugana ati mbe mbona biriya bintu ibi na biriya twabigiriyemo iki ko abo twakurikiye tubona beheza kuba aba- byabaye bagahita badusiga ngaha ngaha hanyuma muri icyo gihe iyo abantu babiri batatu bagiye hamwe bakaganira nk'uko abarundi bamwe bavuga ati tuganire kuko abarundi bamwe baganira nibaza yuko umuti uraboneka ababwira kandi ko ibyo kenshi bikorwa n'agakuku kuko jewe ndabizi agakuku karimisha mugwiri ariko baca umugani mu kirundi ni ukuvuga yuko nsobanuye neza aba- abana bavukiye mu gisagara batazi uba- u- aga- ugwiri urwo arigwo mu kinyarwanda ni imbagara Eh, Ni n'urwiri impagarara iryo jambo naryo zitaha.
rirahari
eh, ziva ahantu hari hagumye hagumye ariko izo mbagara eh, ubwo gwiri nturumaremwo agumva agakuku karanduka ariko kakakujyana mu mushike mu kirundi bisigura ko urubyiruko ntirwafata nka nkama ishuri rugafata nka nkama ibikorwa by'iterambere kujya kwiyubakira amashuri yabo bagafata nka nkama kujya kwigira imyuga kuko nta mwuga udakiza urabona ino ma- ni amantembera hano mu buyenzi nkaraba abana bigiye umwuga wo gukora amamodoka batagiye muri ibyo ngibyo aragenda eh, akiyubakira inzu ye cyangwa akagendera mu muduga mwiza ariko umuntu yagendeye akurikiye abanyepolitike ngo barafite ibyo bazobaha nabo usanga abanyepolitike nyine y'ikiringo kigire kirangira umengana ntibarahaga urumva nta wazakugaburira nawe atarahaga icyo numva aricyo nabereka ko abanyepolitike cyane cyane baba ba hano i burundi duherereye naho mwanya mwambaza akarorero nagatanga ariko reka tube turabangiye ko atakomurambaza ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga abahoze ari imfungwa za politiki baha izihe mpanuro urubyiruko kugira ngo rutazira ibya politiki rudakomeza kuzira ibya politiki kuko akenshi ari bo ingorane zigwaho umushyitsi mukuru urimo uduhanura ni Nshimirimana jean marie umuyobozi w'ishyirahamwe ntabariza kuri telefone hari gaburiyeli gaburiyeli wiriwe
mwiriwe neza nawe uru rubyiruko
aya ndi umushinga ntahe ndubatse ye ikibazo kimwe ku mushyitsi
ikibazo kimwe mfise kabusa kabusanzwe nta byinshi mfise bwoko ndumva bese ibyo nari kuvuga ko babivuze babivuze mugabo reka nu- nongere ko dukeya Mu
yego bisanzwe byo nyene naje ndiko ndihweza n'amaso yanje ugwaruka hanini nirwo ruhasigara iyo ha- iyo haje in- ingene za politike gutyoye gutyo nyene bakajaho bagatata bagatata uwunesheje bakiruka agahunga Mm.
ahunze ubwo rwagwaruka nibwo rumwe rumwe rudashoboye guhunga nabwo ruca- ruca rujya mu munyoro ruga- rugahunganirizwa ubuzima ugasanga babayeho nabi baka- bakagoka bamwe bagapfa abandi bakicwa kandi ahanini kenshi usanga arugwaruka nyine ari abageni ari abana bacu Mm.
none none rero igihe ikintu mbona gikuru ni uko mbona yuko ibyo bintu abanyepolitike abana vurema bakwiye kujya hamwe bonyine bakaraba ati by'ukuri aba bantu baraduhenda reka twitorere imigambi twikorere imigambi twi- twiteze imbere dushobore kubaho neza atangorane n'imwe ziriko ziradukurikira rero icyo mbona gikuru cy'interano no- novuga nta kindi ye ni intererano urakoze noneho duhamagare minani jean jean wiriwe neza
mwiriwe neza nyakubahwa munyamakuru nyakubaha minani rwose z'uru rwaruka
yego ye ikibazo cyawe kimwe gusa
yego ibibazo nari nshyize ndumva umutumire asa n'uko yabivuze Mm.
naguma mbaza uwo mu- uwo mutumire Mhm.
iryo shyirahamwe ntabariza ryoba riri mu ntara ho- zose z'igihugu
ye nkongera ko ati nko- nkongera ko aha numvise uwo uwo mutumire arazi ibintu byinshi na cyane cyane ku bya politike byamuciye ku nkugwaruka Mm.
No- none numvise ni- n'ibiganiro bamyemwe i muyinga Mhm.
none nta kuntu yokorana n'abanyamigambwe n'urwaruka ruri na cyane cyane mu migambwe bigize iki gihugu cy'u Burundi ndumva inyigisho ziwe ari inyigisho zirashe nka twe kugwaruka tuzigendeye ko ndumva ejo haza hacu ho bari heza ye minani Mu urakoze bisanzwe naga- naganda mubaze nk'ibyo ibindi ndumva ya- aza yabishikirije murakoze cyane ye nawe urakoze rwose duhamagare na thierry noneho umutumire abasubirize hamwe thierry wiriwe
Mwiriwe neza M- mbere y'uko ubaza ikibazo cyawe nawe ndifuza ko cyaba kigufi banza ubwire umutumire nimba uri urubyiruko
yego urubyiruko ye ikibazo cyawe rero
ikibazo nagomba kumubaza Mhm.
nagomba kubaza yuko nawe yoba yakunzwe ari urubyiruko akagira kabiri nagomba kubaza nimba yakunzwe ari urubyiruko telefone ya thierry Thierry ko telefone yawe babatumye urubyiruko barajya kubasura mu mabohero baba barimo nimba batajya kubasura impanuro y'urwaruko ariko ruberwa n'abanyapolitike biba bigiye murakoze ikibazo cyanjye ni iki ye urakoze nawe jean marie gaburiyeri yatanze yatanze intererano sinzi nimba hari icyo wayivugaho hanyuma minani jean ati ishyirahamwe ryanyu ntabariza riri mu ntara zose mwakorana gute n'urubyiruko rwo mu migambwe naho thierry ati abanyapolitiki baba bajya gusura urwaruka ruri mu mabohero
Eh, nagira nibutse uyu ya- hari uwo wanyunganiye yavuze anyunganira avuga ati twashima ibikorwa byacu Eh, ahanini uwo numva nasubiza yabajije ibibazo n'iminani minani jean niwe yambajije ikibazo ariko nabo banyunganiye ndabashimiye cyane tuzabandanya tu turaza gutanga inyuma mu mpera za kino kiganiro nomero yacu abifuza ko twababona n'aho baba bari hose mu ntara nabasangaho mbanje kwishyura rero eh, minani jean ati mbega iryo shyirahamwe iryo bariri mu gihugu cyose nibyo dukorera mu gihugu cyose kuko igihugu cyose kirimo abahoze bafunze kandi baba bafite n'imiryango yabo mbega hanyuma ati none uwo mwodufasha iki kugira urwaruka rwose ruri muri icyo gihugu mu- mu ntara zose z'igihugu rumenye gutandukanya icyatsi n'ubururu nari nabivuze cyane icyo numva ni umwishyura gikomeye ni uko ahubwo aho ahereye ni uko atambwiye intara arimwo ubu nyine naca ndamudona kumuduserukira muri iyo ntara cyangwa nawe nyine ninatanga inomero araza kugumiza hafi ikaramu aze kwandika inomero yanjye nibaza rero yuko ishyirahamwe ntabariza dutabariza bose ata muto ata mukuru iyi shyirahamwe irahanira agateka kazi na muntu hanyuma eh, me- uhereje ni banza Thierry.
banza- eh, m- m- mbere- uretse tubanze tu- tugume kuri minani gato kubera ko yabajije ati mwakorana n'urwaruka rwo mu- rwo mu migambwe
Eh, urwaruka rwo mu migambwe kuko urwaruka nyine nirwo ruba rukwiye kuba mu migambwe Tuze- eh, twokorana twagira tunababwire aba twakoranije eh, mu ntara ya muyinga rwa rugwaruka rwaturutse muri ya makaritsiye y'i Bujumbura, mu gisagara cya bujumbura za nyakabiga za Be- bwiza zariya ma- za musaga hajya hahitiye bijya bintu bi- byabaye hano mu gihugu cyacu ntangira ndamubwire rero yuko mu rwo rwaruka twari kumwe bashimye yuko twashoboye guhuza urwaruka ruva mu migambo itandukanye mu budasa bwabo ibyiyumviro bashyitse aho hantu i muyinga barabonye yuko tuberetse yuko hari intara yabungabunze amahoro n'umutekano nabo batubwiye yuko bagiye kubishikana mu makaritsiye yabo baje bavamo twokorana rero twaratangiye gukorana n'abo mu migambwe yo mu gisagara cya bujumbura nawe minani niyambwira aho aherereye ndaza gutanga nomero ya telefone ndifuza abantu bose babaye bambajije ibibazo ko twozobonana amaso mu yandi bibe bimwe nkabibishyura kumbe hari igihe abantu bibaza biri kurishyura ku iradiyo cyangwa kuri telefone kuri umuntu uri gushikuza kandi kubera umwanya w'ikiganiro uba ari na muto ngo tubonanye niho numva bimwe bimwe intahe zanjye zo- zobubaka kandi zikababera nk'umugisha ye tiyeni noneho rero ati abo banyapolitiki bashora urubyiruko rwaruka mu bya politiki noneho bajya bajya gusura urwo rwaruka rwafunzwe kubera ibya politiki
ehe nda- nditwa ndatwenza ariko si we nwenze Na- nukuri ndabyumva.
yabaye- yabaye nk'ukebura nawe ikintu ahubwo aho numvisemo ko umegenda twari turi mu munyororo jewe nyene ndiko ndivuga Mhm.
twarabaza ati mbe babandi bari hehe badutuma bya bindi Mhm.
Ba- cyangwa batuma ibi bintu biba ko bo barondera inyungu zo kwibera ba minisitiri cyangwa abashikiranganji cyangwa bagashika ku byo baronka none ko tumaze gufatwa nibuka hari umuperezida wari icyo gihe yitwa ntibantunganya bamubajije ngo kubera iki mwebwe nyine abamenyeshamakuru mwamubajije ati ko hari abantu bi- ba- bariko barafatwa ni yari umuntu ab- kandi agacamubaza ati mbe kandi hagafatwa wo mu bwoko bumwe mu bwoko bw'abahutu aca yishyura avuga aho yari ari ati fata n'uwo mwipfuza n'uwo mwikeka Ngira- n'uwo mwikeka ngira tomasi urumva ko araba urumva barajyaniranye ni nk'uko waba uri mu biti n'igihitanywe n'ikindi ugahita ugitema urumva kabisa umugambi we barawitabye baradufata n'uwo bikeka nyine byumvikana rero icyo gihe twari muri ayo magereza atandukanye y'u Burundi nta munyepolitike yigeze aza kuturaba
n'umwe nta n'umwe Eh, nta nta n'umwe n'u- umwe n'uwaje Eh, de hose yarigeze kuza turi mu iboro rya mpimba Ah, hari ukugira ari umukuru w'inama nshingamateka aho ndiko ndavuga ibi- ntaye mfite naho navuga umuntu mba mfite ibyemezo kuri byo bikwiye eh.
nta aje yaje icyo gihe umenya ari umukuru w'inama nshingamateka aratubwira ngo muzotaha mugabo turarindira turabura yarinze ava muri iyo nama nshingamateka ata n'umunyururu n'umwe avuyemo kandi yari afite ubushobozi icyo gihe ahatwara porodebu nari ndi ko kuvuga rero icyo ni noneho yego dusubire inyuma ubwo umunyapolitiki wabasuye ni umunyamahanga umwe nk'uko wabivuze nelson mandela
umunyepolitiki yadusuye ni Nogu- ni mandela hanyuma tukongera tugasugwa n'abo twokwita bari abantu bumva yuko hariho umutama frere antoine w'umutaliyano niwe yadusuraga urumva kandi urumva we yari umunyamahanga nta by'uburundi yari afitemo inyungu ariko nta munyapolitike n'umwe yigeze asura ah, aba- aba- imfungwa za politiki N'ubu ngo- n'abaza baba baje kuraba ko twoba tu- twarashyitseyo Eh.
twoba twarapfuye basanga turacyariho bakisekera tu- bagahita baza gutanga amakuru mbega baba ari nk'abamaneko baje kuraba ko tugihari na na n'ubu rero wamenya se abanyapolitiki bajya gusura urwaruka ruri mu mabohero kubera ibya politiki
nta jewe nagenda kubwire nicyo gituma mubona ko iri shyirahamwe twagize eh, ni ishyirahamwe riharanira mu kirundi agateka k'abanyoro n'imiryango yabo ubu imiryango y'abana bafungiye mu mabohero atandukanye nibo bariko barahangayika baza kubaraba urabona hari aho bajyana za rumonge za nuzenya za he na he ariko aho ngaho nyine niho nagire mvuge kuba- kuba imfungwa ya politike hariho ibintu ba- nk'ino i burundi amatohoza kuba mu buhava baza kumbaza ati eh, abafungiye politike bangana iki Mm, wumva i burundi hano hari ibintu bamwe bita imigumuko urabyumva nk'umuntu yaba ari gutera amabuye abapolisi cyangwa agashaka kwaka imbunda umupolisi uwo ngenda bitandukanye we si umu- si ufunga ingo za politiki Mm.
urumva ko ni umugumuzi Mm.
ivyo bitandukanye umuntu nemeza ko apfungiwe ivya politike ni umuntu azira ivyiyumviro vyiwe cyangwa bafashe bahohoteye ariko tugiye kugira amatohoza nk'uko twabitangiye tuzagaruka muri kino kiganiro dufise ivyemezo vy'abafu boba bafise bafungiwe ingo za politike hano mu gihugu cacu ariko benshi ubu muri kino gihe eh, ntihagire abamfata uko ntavuze novuga yuko abafungiwe mu mabohe mu magereza y'uburundi bose ari abafungiwe imvo za politike wavuze ko hari ibijura ni ukuvuga ibisuma abafashe abakobwa ku nguvu abo ntitwabita abanyepolitike arabibye ibitoki abo ntitwabita abanyepolitike ariko nk'abaharanira agateka ka zina muntu twebwe tubashuka ko agateka kabo gakwiye kubungabungwa kuko twebwe imana yatwishyuye tukava muri irya minyoro yari itandukanye nabo umunsi uzashika bave muri iyo minyororo none mbere y'uko dufata abandi banywanye wa- wabahaye nimero yawe se
Eh, nomero yanje ni amazi ni mirongo indwi n'icenda mirongo indwi n'icenda amajana icenda amajana atandatu na cumi na gatanu mu kirundi mu gifaransa sebutanefu nefsa sisa kenze Ah, mu bakoresha limitere muhinduramo ugira soasante gusa ni ukuvuga ugira mirongo itandatu na rimwe ugahita ukurikiza ko magana icyenda magana atandatu na cumi na gatanu nuko nuko ndagushimiye ko ugerageza no kubivuga mu ndimi zombi ikirundi n'ikinyarwanda noneho dukomeze dufate n'abandi bategereje kuri telefone hagati hagati aho ngaho nibutse yuko turi kuganira ku kibazo cy'urubyiruko ni- ni- n'imporero za politiki bakabigwamo noneho rero abahoze ari imfungwa za politiki babahanura iki Nshimirimana Jean Marie umukuru w'ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo niwe rero muri kuganira Juma we wowe bite byawe
amahoro bukebuke nawe uru rwaruka se
so byarase ko- ko nisumbura gatoya bitumwe n'itumba za politike nyinshi Yewe, urubatse
oya Eh.
ibirakunda kubera itimbo nyine ariko ntabwo ukiri urubyiruko
urubyiruko none wumva no- nari urubyiruko none narubaka ye ngaho ikibazo cyawe rero
yego maye gushimira mukamirindi maye gushimira we kwanza umaye ijambo nshimira n'umutumire yego
nagomba nshimira umutumire kwanza icyo cyiyumviro yateye kugira ashinga iryo shyirahamwe Mm.
kuko na jewe umenga haciye nabyo narahaciye mu- muri iyi mi- mu- muri iyi myaka iheze we wamazemo imyaka ingahe
naramaze nk'imyaka ibiri kandi narikurikiranije eh
Yaani muri demiri disi hanyuma yazoho demiri onze yego
Ah, aho utari muri muzenya muri myigaragambyo yanjye atari demiri disi
yego
nako ibintu byaciye bibera nabi ca- ca- baca bisubira nta ndasubirayo nyene gutyo nyene ma- namarayo imyaka ibiri ibiri Mm.
Eh, rero nagomba ndamushina nagomba rero na- icyiyumviro cyane nagomba ndamubaze none politike wewe we politike yarayihebye
Ye.
yashinze iryo shirahamwe politike yaciye ayiheba ikigira ka- ikindi naco nagomba kumubaza nagomba yakoze ko yaduhaye izo nimero kuko nagomba ndamubaze nti umuntu twoshobora kubona gute kugira ngo tuyage ibijanye n'iyi- n'iyi- ibijanye n'ivy'ubuzima nyene vya politike kubera ko nariko araraba uko benshi bagiye babivuga urwaruka nirwo nda- nirwo rugenda rugira isanganya ariko bagasubira inyuma bakavuga yuko dutegerezwa guca mu vya politike kuko politiki ihera mu rwaruka na barya bazehe bari hejuru yacu aribo ba- batuma tugira ingorane urumva hategetswe kugira babasubirira none ko bagenda bigisha urwaruka ngo barayukobopa mu vya politike ko uburundi bwacu bukenye ico bategekaniriza baba bariko barabaronderera babaha kugira ngo bareke tubatege amashirahamwe Mm.
guhurira ati nimuje murajya amashirahamwe kugira ngo murabe ingene vya politike mu biheba bari mu buzima bw'iwanyu ariko mumaja mu vya politike n'ibyo bariko barategura canke ibyo babategurira hanyuma nkasubira nkamubaza we are- Ma- hiniraho eh, m- juma hiniraho hari abandi bategereje ntabwo byose twabiva inyuma yaguhaye telefone hanyuma uzamurondere muganire reka duhe n'umwana nu- n'abandi umwanya hanyuma nabo babaze ndabona yacu nagomba ndamusabe basi nawe ambwira ame aderesi nzoshingana ndamurondere kandi yaguhaye telefone wayanditse
nayanditse ye uzamurondere rero hanyuma mubitunganye mubihinyanyure urakoze Ariko- ariko kamirizo yarananiranije kandi nama ndagusaba minsi yose nabishire kuri liste y'abandi ngena abandi ba- mubahamagara nyine mukaza muranshira ku murongo ubwo mubinyemerera muga ntabyo urangirira ye nzajya nguhamagara rwose uko mbishoboye kose ariko haba hari n'abandi benshi nabo tugomba guha ijambo urakoze ijwi rya amerika na, na augustin arategereje kuri telefone augustin wiriwe Eh, ni amahoro nawe uru rubyiruko mbo ego ndi urubyiruko mm, ikibazo cyawe ari kuhina
ego mbo ndashima eh, ukuntu umutumire yagerageje gusigura bimwe n'ibindi kugira urwaruka dusanzwe turi mu gihugu dushobore gutahura eh, inyifato dukwiye kuza turifata mu bihe nk'ibi bya politike Eh, ariko ndashaka akabazo kamwe nagomba ndamubaze Eh, mu gihugu turafisemo eh, abandi bari mu mashyirahamwe agwanira nk'agateka k'abafungwa mu mvo zitandukanye baba bafunzwemo eh, nk'aba karaveri mbonimpa none bobo uburyo bakoramwo n'uburyo boba bobo bakoramwo bwaba butandukaniye hehe canke namba bwaba butandukanye abanegura iki mu buryo bo bakora canke intumbero baba bari bafise kugeza ino saha kuko turabona bobo ko batari no mu gihugu bivanye n'ukuntu kumbure bobo bakora Eh, hanyuma ikindi kibazo gira kabiri ngo mashireko nyarutsa oya ni- wahiniye aho niga- augustin oya hinira aho ngaho aba- akigusubize kuko nacyo ubwacyo ni ikibazo kirekire urakoze eh, sawa muragize neza ye noneho duhamagare na fabien umutumire aba- ababwirire rimwe abasubirize rimwe fabien uraho urakomeye
twebwe cyane ndabumva ndabumva nawe uru rubyiruko
oya ndubatse nifise abana kandi nkaba ndi n'impunzi ndi mu nkambi ya nyarugusu ye ikibazo cyawe kimwe wihuta
ejo ikibazo cyanjye ndumva ni nk'igitekerezo ni nko guterera ibyo ah, ibyo fungwa bya bya zifungiye bya politike Mm.
ndumva ikintu kininiya cyane bofasha ni uko boreka kuja bara- barivanga muri politike cyane kuko i- imirimo yo gukora iriho bashakisha imirimo yo gukora Eh, kandi bongere nk'ubwo rwaruka mureke kwivanga hamwe n'abanyepolitike Ah, je nicyo numva hanini mwoterera cyane cyane kugira ngo tujye turonke amahoro arambye ye fabien urakoze
yego cyane mugize neza ndabashimiye kamirindi kandi ndakunda ijwi rya amerika cyane ye tuzajya tubaha ijambo aho ngaho i nyarugusu rwose komera sawa mura- muragize neza cyane ye jean marie juma augustin na fabien rero bamwe fabien we n'intererano ya- yatanze abandi ibibazo byabo jumati politiki warayihebye wowe jamari
nagira ndamwishyure yabajije ikibazo cyiza cyane burya umuntu yo kumaza imyaka cumi upfunzwe ntiwoca uhihutira ngo ugaruke mu byatumye upfungwa urumva igituma naheze politike ntukimusigurira ntiyocumva neza ku telefone bambe kuri muri kino kiganiro kuko imvo ni nyinshi ariko mu magambo ahinnye nagira ndamubwire nti politike si kuba mu mugambwe gusa hariho politike muri no na famiye gutunga umugore wawe nayo ni politike n'abana bawe kugira urugo rwawe rubeho neza twavuye mu munyururu dufashe ingingo na bamwe bamwe twari turi kumwe ko tugiye gukorera igihugu cyatwibarutse ariko tukarekera uwujisha akajisha cyangwa udoda inkweto akazidoda ushona ibirata akabishona nicyo gituma naciye niyumvira rero ko amagorwa twahitiyemo yo gufungwa twahita tujya mu byo guharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo kuko twarabonye yuko umuntu apfunzwe haba hasigaye hagowe umuryango wiwe tweho turi mu munyororo barya amagorwa ukayamenyera ariko abo wasize mu rugo inyuma usanga batakikwibuka aribo barara umutima ntibuca umwana wacu ameze wanashaka bagateba bakanakwibagira yanambagije ati mbega woba umugore woba wafunzwe wubatse warukira urubyiruko ati kubera yuko iyo politike mu kuyiheba yavuze ko yari akiri ingaragu kubera ataronse umwanya wo kubaka kubera izo mbonyene navuze aho hejuru politike rero tuyirekere abayikina sinabujije abantu ko bokina politike muri kino gihugu oya n'urwaruka runyumve neza turashaka kurwaruka kuko nibwo rundi bw'ejo ejo nibo bakazoza nibo bazoba abashikiranganje bafite ingufu nibo bazoba ba musitaneri nibo bazoba twe tuzoba tutakiri kwinose navuze rero kare uziza guhora zihera mu ruhongore nicyo gituma urubyiruko rukwiye kuba akarorero yewe ndi kubashingire nawe bumvise igihe cyamfunze natanze nomero ya telefone umwe wese uzombaza nzomubwira twicaye hamwe ndamusigurire iki na kiriya hanyuma uwo numvise ko afite ibibazo byinshi kuko yoba yanavuze afite ibibazo byinshi ndanamukeneye yego umunsi uwo ari wose azonyakura nzoca ndamwitaba ariko nari nasabye yuko baza barambwira aho baba ariko ngira bazoza barabimbwira ku telefone ariko kugira babigize ku mva z'umutekano wabo nanjye niko nibwira
yego
augustin nawe rero ati hari andi mashyirahamwe aharanira agateka k'abanyororo yatanze nk'irya cyprien mbonima nanjye ngo cyprien mbonima mumbabarire mbonima uriya wahunze bamaze gushaka kumugandagura hanyuma ati imikorere yanyu itandukaniye he
jewe nagira mbwira abantu urumva jewe naje mvugira ishyirahamwe nyoboye ndi kuvugira amashyirahamwe yandi ayo yandi nayo arayarondera yabaze ibikorwa byayo byinshi birazwi yewe rero nk'umushinga nawe yavuzwe hejuru mbonima n'umuntu nubaha tuvana hamwe mbega mu ntara imwe no ku gatumba kamwe kandi twapfunganywe twapfunganywe twarafunganywe icyo gihe yari umupafu ariko icyo nshaka kuvuga ngire mvuge nti njye nyimba nashinze ntabariza ikaba ifite intumbero yo gukurikirana iby'abanyororo zishaka kwivanga mu bya politike nicyo gituma politike nahise nyisezerera ariko rero politiki umwe yavuze ngo wanka kuyikinika gukina politiki naho mba narayihebye ndakurikirana abariko barayikina ukuntu bariko barayikina ko bayikina neza cyangwa nabi ari nacyo gituma ntuvugira ibyo uwo mushinga ntayo yavuze yavuzwe nawe kuko wari uvuze ngo yagiye ngo ahapfwe kwicwa ibyo ntabyo nzi gusa nabyumvise namwe nk'uko wabyumvise cyangwa nabibonye nk'uko wabibonye ariko icyo nzi cyo ni uko mbonima nari nibagiye mu minsi ya mbere agipfungurwa yavuye twavuye muri gereza twemereye ko azahita ashinga ishyirahamwe yabanje gushinga ibyo bita abedepe barisangiye n'uwundi muntu iryo arariheba abedepe ryaharanira agateka nyine k'abanyororo urumva naryo riharanira agateka k'abanyororo hanyuma niho yaca ashinga porodehaje yaradukurikirana ariko intumbero yahavuye afata kumba abayobozi abana baritoba yarabaryoheye ni uko umenga ibyo kugaranira agateka ka zina muntu yabivanga ni uko umenga yabwira ubutegetsi ngo kora ibi cyangwa biriya nibyo niko nibwira jewe twebwe rero ntacyo turusha ayandi mashyirahamwe nicyo gituma nta muntu bujya aruta uwundi bujya baca umugani ngo ubwenge burarahugwa nta muntu yoshima ubwenge bwiwe ngo nibwo bwiza twebwe ahubwo dusaba nicyo gituma twasabye intererano twatanze na nomero ya telefone uzobona twihenda uku n'uku aza dukebure twe turemewe guhanurwa mu kinyarwanda bavuga ngo wanze guhanurwa ntiyanze no kubona No, wanze guhanwa twebwe rero turi abantu bahanurwa mu ishyirahamwe ntabariza ko twaciye mu makuba menshi burya uwagowe aramenya ugowe nawe ko aba afite ingorane nta yandi mashyirahamwe novugira n'ukuri uyu munsi naje ndi umutumire w'ishyirahamwe ntabariza abo bandi nabo munsi mwagize amahirwe bakaza muri bakaza ku- mu kiganiro bakabatumire baze babaze ibibazo kumbe noba nashoboye guhishura yego jean marie radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshimirimana jean marie ni umukuru w'ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo turimo turaganira ku buryo abahoze ari abafungwa ba politiki impanuro bashobora kugira urubyiruko kugira ngo rutagwa mu, mu bibazo bya politiki jean marie twanzura nagira ngo wowe nanjye dufatanye mu magambo make cyane twibutse urubyiruko uko rugomba kwitwara kugira ngo rutagwa mu mporero za politiki icya mbere wavuze ngo wowe rwaruka wowe rubyiruko gira ubupfasoni icya kabiri menya ko agateka ga- kawe gahera kuri wowe no kuri mugenzi wawe icya gatatu kunda igihugu icya kane jya kwiga amashuri n'imyuga mbere yo kwiruka inyuma y'abanyapolitiki icya gatanu shakisha umurimo uguteza imbere urumva ari byo
yego je numva ari byo no icyo nokongera ko yego ni uko ibyo byose nabahanuye nibabifata nka nkama bakajya hamwe bagashyira ingufu hamwe eh, batazosubira kwiruka muri ibi na biriya kuko ibibasamaza bazaba babyegeye inyuma bamenye yuko igihugu cyabo ntihazagire usubira kubahenda ngo baturire imiduga y'abantu cyangwa ngo ngo nibaturire imodoka y'abantu ngo bazoca baronka ibi na biriya kuko niyo babire hose barabona yuko abo bafashije batasubira kubibuka nta n'uyu rwaruka ashimitse bafate nka nkama aya majambo twabahanuye nibayahanura bazogira icyo bimariye mu buzima bwabo bwa minsi yose abuzukuru n'abuzukuruza babo nabo baze babona ati twarabonye ababyeyi twarabonye abantu ba- baba abapapa kubera rwa rupfasoni babanza kubasaba noneho mu biganiro by'amahoro twanzura mu magambo makeya ibiganiro byaba ibibera mu burundi byaba n'ibibera mu mahanga urubyiruko ko mwari mumaranye iminsi itatu mu nama imuyinga kandi ko muzakomeza rwajya mu- mu- muri iyo mi- muri ibyo biganiro gute Ni- ni amashyirahamwe ni abantu ku giti cyabo ni urubyiruko rw'imigambwe mbese rwahagararirwa gute rwaserukirwa gute
Eh, twebwe urubyiruko twari tumaranye iminsi twarabonye urwaruka twari tumaranye iminsi twarabonye yuko bamaze kumva iby'amahoro bakabona ibi na bariya ku bahinga bari ko barabigisha twarabonye ko mu by'ukuri ibiganiro yaba ibera hanze ibyobera hanze cyangwa hano mu gihugu nabo nyene duhanura ababikoresha yaba umuhuza w'abarundi mbere tugiye kuzomwandikira ikete tuhan- dushyireho n'amazina y'abo bantu twari kumwe kugira aba- abo bana urwaruka rw'ejo baserukirwe bikomeye kuko nibo bakwegerwa n'abanyepolitike bamara kubakwegera bagaca biyirukira bakama basaba ibiganiro bitazokwigera bihera tukaba kandi twifuriza abarundi n'aba- bariko baratwumviriza n'abanyamahanga baba muri kino gihugu ababeshi kubeshera uyu mugenzi wawe cyangwa uriya kugira uronke inyungu zawe nta nyungu bifise nibashyire umutima hamwe n'umutekano kugira twubake igihugu cyacu cy'u Burundi ubu ejo ntibaze ntibize bitunanire ngo tuvuge ngo ngo bari abazungu cyangwa abana bariya badukwegeye biramaze kugaragara yuko abantu aha i burundi hageze mu gihe cy'intwaro cyangwa imanda zigiye zirangire baca bab- bazana ibibazo ibi na biriya ibi rero tubibwiye urwaruka nabo nk'uko babibonye nabo babitubwiye ngo turasabye dushimitse bafate nka nkama ibyo twabahanuwe
jean marie nshimirimana umukuru w'ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo ndagushimiye cyane byimazeyo rwose
turabashimiye cyane kandi turashimiye n'abatubajije ibibazo bose kandi tubomera ko igihe cyose muzodutumira tuzoza tubanyaruka nshimiye kandi n'abaje muri iki kiganiro abo tutashoboye guha ijambo mujye mutwihanganira tuzajya dukora uko dushoboye dusaranganye muri aka kanya gatoya tuba dufite imana ibaha umugisha